co kumenyekanisha ku iradiyo yanyu imigambi n'imigabo yabo namwe bakunzi bacu icyo tubasabye ni ukuturungikira ibibazo n'ibyifuzo muba mwifuza kubashikiriza
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri aha mu burundi kandi abantu batatu bakekwaho igitero cya grenade ku buterere barafashwe baciye bavuga yuko hari uwundi bakorera mukuru wabo yitwa majambere musafi batazira moses uyu rero moses asanzwe yarigeze no kuharonderwa cyane kuri ubu busumanye no kwibisha ibigwanisho pierre nkurikiye ni umuvugizi wa polisi y'uburundi mu rwanda ho nsabimana karikita sankara arakiregura mu rukiko rukuru ku byaha by'iterabwoba ashinjwa hagati aho kandi ambasaderi w'uburundi hano i washington godonse sindayigaya avuga ko ikibazo cy'abarundi birukanwe muri amerika kiri mu nzira yo kubona umuti mugume ku maradiyo yanyu ijwi rya amerika amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri afurika y'epfo nzinzi mandela umukobwa wa nelson na winnie mandela yitabye imana yari afite imyaka mirongo itanu n'icyenda y'amavuko eugenia mukankusi aratubwira ibindi zinzi mandela umukobwa wa nelson mandela yitabye imana ishyaka african national congress anc ryabitangaje kuri uyu wa mbere rivuga ko zinzi mandela umukobwa w'uwahoze ari perezida afurika y'epfo akaba n'intwari y'abahuje igihugu nelson mandela yitabye imana zinzi mandela nyina umubyara madikizera mandela nawe yari impirimbanyi yarwanyije ubutegetsi bwa apartheid zinzi mandela yamenyekanye ku rwego mpuzamahanga ubwo yasomeraga i soweto mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu ubutumwa bwa nelson mandela yanga kurekurwa ubwo uwari perezida w'icyo gihe pw bota yari abimwemereye by'agateganyo ahubwo ahitamo kurangiza igihano cye kugira ngo hazabashe kuba imishyikirano hagati y'umutwe yari ayoboye na guverinoma iyobowe n'abazungu ikigo cya leta ya afurika y'epfo gishinzwe itangazamakuru sabc cyatangaje ko zinzi mandela w'imyaka mirongo itanu n'icyenda wari uhagarariye afurika y'epfo muri denmark yitabye imana mu bitaro i johannesburg icyamwishe nticyatangajwe umuvugizi wa anc paul mebi yagize ati iki nticyari igihe yaragifite uruhare runini mu guhindura sosiyete yacu n'uruhare rurenzeho mu ishyaka african national congress mebi yavuze ko ibindi bisobanuro biri bugende bitangwa igihe kigeze fondasiyo yitiriwe nelson mandela ntacyo yashatse guhita itangaza ubwo yari bisabwe tuve muri afurika y'epfo tujye muri mali aho abaturage batishimiye ubutegetsi bwa perezida ibrahim bubakar keita baraye bononye kandi basahura inyubakwa y'ishyaka riri ku butegetsi ibamako kuri iyi nkuru dutege amatwi oriyani itangishaka muri mari abari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa perezida ibrahim bubakar keita baraye bononye bongera barasahura ibintu mu nyubakwa y'umugambwe uri ku butegetsi igihugu cya mari kiri mu ruhagarara rwa politiki kuva umukuru w'igihugu atowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ni nyuma y'aho abasirikare b'ubufaransa bomoye abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamu zikorera mu ntara zimwe zimwe z'uburaruko bwa mari yamara abo bagwanyi babandanya kugira ibitero ku gisirikare cya mari n'aho muri icyo gihugu hari inteko za onu abasirikare b'ubufaransa n'ab'akarere ugusahura no konona ibintu byari mu nyubakwa y'umugambwe rpm byaraye bibaye inyuma y'amasaha make umukuru w'igihugu afashe zimwe mu ngingo zikomeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari baramusabye iyo ngingo ikaba yasaba ko umukuru w'igihugu atesha agaciro sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro amasaha make imbere yaho kandi avugira kuri televiziyo umukuru w'igihugu yari ahejeje kwemera ko n'amatora y'abashingamateka yosubigwamwo nk'uko abatavuga rumwe nawe babisaba abategetsi bavuga ko uruhagarara n'imyiyerekano yabaye ku munsi wa gatanu no ku wa gatandatu yahitanye abantu cumi n'umwe uruhagarara rwabaye ejo ku munsi wa mungu rwaraye rubaye nyuma y'aho abatavuga rumwe na leta bari bagifise agashavu kandi bavuye ku maziko yo gupfuba abari baraye baguye mu myiyerekano mu gihe muri mari hari imidugararo muri kenya ho nyuma y'imyaka myinshi y'urugomo abatuye umudugudu wa lorengipi ni mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu bishimiye amahoro ariko abenshi mu bagabo bafite ubwoba eugenia mukankusi aratubwira uko byifashe hafi ya bose bafite inkuru ku bantu bo mu miryango yabo biciwe mu rugomo rwabaye karande kuva mu myaka yashize cyakora ibintu birimo guhinduka umuco w'uwo mudugudu usaba ko buri muhungu wese ufite imyaka cumi n'umwe atangira gutozwa kurwana ku myaka cumi n'itandatu yitwaza intwaro yo kurinda amatungo n'undi mutungo iturukana mu ntara ikennye kurusha izindi ya kenya kokoye na mojong w'imyaka mirongo itanu n'icyenda mushiki we yarishwe agira ati turwanira amatungo yacu turwanira urwuri turwanira amazi ubushyamirane hagati ya rurengipi y'intara ya turukana n'abaturanyi babo bipokote bwahitanye abantu makumyabiri na batatu mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu nk'uko bivugwa na netan ecol umukuru w'umudugudu avuga ko imirambo yabo yashyinguwe mu mva rusange mu nkengero za rurengipi iyo mivu y'amaraso yakuye umutima abategetsi muri guverinoma nubwo ako karere gafite amateka y'igihe kirekire y'ubwicanyi bushingiye ku matungo n'urugomo rushingiye ku moko polisi yatangiye igikorwa cyo gukusanya intwaro yubatse ikigo ishyiraho za bariyeri ku mupaka w'uburengerazuba bwa kopote ikiruta ibindi ariko ecol avuga ko ari uko imiryango yashyizeho komite z'amahoro yo gukemura ibyo batumvikanaho bijyanye n'uburenganzira bwabo nyuma y'ubwo bwicanyi bwo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu uwo mutekano watumye haboneka bimwe mu bikorwa by'amajyambere harimo ishuri ivuriro n'umuhanda mushya uhuza umudugudu n'umurwa mukuru wa komine ya roduwari mu birometero mirongo cyenda gutera hambukiranyijwe imipaka birakomeje ariko komite y'amahoro irimo gukemura ibyo bibazo amatungo asubizwa ba nyirayo kandi nta bwicanyi bw'abantu ikivunge buherutse muri iyi myaka ya vuba polisi ya kenya nayo irahari kandi irakora na majongo uyoboye komite y'amahoro arahamya ko ubu hari amahoro arambye kandi ko basigaye bahahirana bakanahana abageni muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru mu biyaga bigari mu rwanda nsabimana calixte bakunze kwita sankara wari umuvugizi w'umutwe urwanya ubutegetsi bw'u rwanda witwa FLN yakomeje kwiregura uyu munsi mu rukiko rukuru i Nyanza mu ntara y'amajyepfo y'igihugu mu byo aregwa harimo ibyaha by'iterabwoba mugenzi wacu Eric bagira ubusa arakurikirana uru rubanza niburanisha ryatangiye rikererewe kubera baregera indishyi bageze mu rukiko batinze ndetse n'aho baziye ibyuma by'ikoranabuhanga bibanza gutenguha abari muri gereza ya mageragere majoro karikisite nsabimana bakunze kwita sankara yireguye hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference aho afungiwe muri gereza ya mageragere yatangiye avuga ko hari perezida w'igihugu ataza kuvuga mu mazina wahaga inkunga umutwe wa FLN yavugira mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Paul Kagame umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye uregwa ko ibikorerwa mu rukiko bitari ubwiru bityo ko ntacyo agomba guhisha uwiregura yavuze ko mu mpera za bibiri na cumi na karindwi bwana Edgar Lungu perezida w'igihugu cya Zambia yahaye Paul Rusesabagina ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amadolari y'abanyamerika kandi ko perezida wa Zambia yari yamwemereye kuzamukorera ubuvugizi mu muryango uhuza ibihugu byo mu majyepfo ya afurika sadek majoro sankara yabwiye urukiko ko ubusanzwe perezida lungu yari yemereye rusesabagina miliyoni imwe y'amadolari aza gukomwa mu nkokora no kuba mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani umukuru w'u rwanda yaratorewe kuyobora umuryango wa afurika yiyunze aha ngo yagize impungenge ko byazamenyekana asaba rusesabagina kwihangana manda ya perezida kagame ikarangira yavuze ko mu kugaba ibitero ku butaka bw'u rwanda bari bizeye inkunga ya zambiya kuko mu magambo y'uregwa rusesabagina yafataga perezida rungu nka se wo muri batisimu akagira n'abacuruzi benshi bahunze u rwanda bamufashaga aha kuri sankara niho ingabo za frn zahise ziva muri kivu y'amajyaruguru zikajya gukambika i burundi mu ishyamba rya kibira icyaha cyo kuri mu mutwe w'ingabo utemewe majoro sankara aracyemera ariko akavuga ko yinjiye mu mutwe wa FLN mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kuko uwo mutwe ngo washinzwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uyu ni umwaka avuga ko yari komiseri w'itangazamakuru mu ihuriro nyarwanda RNC rivuga ko ryashinzwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa mu myiregurire ye Sankara ntagaragaza uruhare rutaziguye mu byo aregwa akavuga ko yaguye mu mutego w'abarwanya leta y'u Rwanda yinjira mu bo yise ibigarasha ijambo rikoreshwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda buryita ababurwanya avuga ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu aribwo yageze muri Afurika y'Epfo afite umugambi wo kwiga ariko hahurira n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bibumbiye muri RNC batangira kumwumvisha uburyo abasirikare n'abayoboke ba FPR bakomeye bemera General Kayumba kuruta Perezida Kagame kagame kandi ko bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho yasobanuye uburyo bamuhuje na generali kayumba maze amwumvisha uburyo abacitse ku icumu rya jenoside batewe amakubana na perezida kagame avuga ko yamwumvishije ukuntu bitari ngombwa guhanura indege ya perezida juvenali habyarimana ariko kagame arabyanga atirengagije amakuba yari bukurikire mu bindi avuga ko byamuteye kurwanya ubutegetsi ngo yaba kayumba n'abandi bacitse ku icumu bahunze bamubwiraga ko fpr ikiri mu ishyamba perezida kagame yoherezaga abasirikare bakivanga n'interahamwe mu gutsemba abatutsi bari imbere mu gihugu barimo n'abagogwe avuga kandi ko mu bindi bamubwiye bikamuhungabanya ngo abasangaga inkotanyi mu ishyamba bagiye kuzifasha ku rugamba bavuye mu rwanda bicishwaga udufuni ku itegeko rya perezida kagame umucamanza yamubajije icyamuteye kumvira abo barwanya ubutegetsi kandi yaravuye mu gihugu ajijutse na cyane ko yari arangije kwiga kaminuza mu ishami ry'amategeko urego yasubije ko generali kayumba atari umuntu usanzwe mu rwanda kandi ko kumuhindura byari ibintu byoroshye ati niyo mpamvu mu kinyarwanda bavuga ngo ihene mbi ntuyizirikaho iyawe njye nahuye n'izo hene mbi majoro nsabimana karikisite yavuze ko mu kujya mu mutwe wa gisirikare wa frn atiyumvishaga ko ari umutwe w'iterabwoba ahubwo ko bumvaga bagambiriye gukuraho umuntu bavuga ko yabahemukiye akemera icyaha akagisabira imbabazi ni nacyo kimwe mu kwamamaza amatwara y'umutwe w'ingabo za frn nabyo arabyemera akavuga ko yabikoze kenshi gashoboka yemera ko yakanguriraga abantu gushyigikira ababaga bagabye ibitera akanabatiza umurindi gusa ku kugaba ibitera avuga ko byose byabaga atageze ku butaka bw'u rwanda hamwe ngo yabaga ari muri komore ubundi ari muri madagasikari avuga ko raporo z'ibitero yazihabwaga na generali bernabe sinayobye nawe akabona kubitangaza ku matangazo y'uwo mutwe avuga ko jean paul karinijabo yayandikiraga muri australia yarangiza akomekaho sinyatire ya sankara yari ibitse mu buryo bw'ikoranabuhanga yahakanye ko uganda hari inkunga yabateraga kuko ngo yataye muri yombi bakiri mu biganiro byari bigeze kure ku gufata abantu bugwate arasanga mu rwego rw'amategeko ubwabyo bitumvikana ko hari ab'umutwe wa frn wafashe bugwate avuga ko abo bafataga babikorezaga ibisahu bagera mu ishyamba bakabarekura yavuze ko yemera ku mpuzandengo y'ijana ku ijana ko bahatiraga leta y'u rwanda imishyikirano majoro sankara yakunze kwiregura akoresha imvugo zakururaga amarangamutima ya hato na hato ku bari bakurikiye iburanisha ku cyaha cyo gucengeza amatwara yangisha u rwanda mu bihugu by'amahanga sankara yavuze ko kuri we yumva ari umunyacyaha ruharwa yagize ati nibyo rwose kuri iki cyaha ho ndi ruharwa kuko nabikoze imyaka itandatu yakomeje agira ati nagiye muri rnc ndabatizwa muri iryo dini ry'ibigarasha nabikoze ku maradiyo menshi atandukanye ku byaha icyenda yireguyeho byose arabyemera akanabisabira imbabazi ku gihugu ndetse no kuri perezida w'u rwanda paul kagame mu baregera indishyi barimo abo byagizeho ingaruka ku bw'umubiri ndetse n'ab'imodoka zabo zagiye zitwikwa n'ibyo bitero majoro sankara asigaje kwiregura ku byaha umunani bisigaye iburanisha rizakomeza ku itariki icumi z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri aho bagira ubusa ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda tuve mu rwanda tujye mu burundi aho polisi y'igihugu yataye muri yombi abantu batatu ikekaho ibitero bya grenade ku buterere muri komine ntahangwa mu mujyi wa bujumbura ibi bitero byabaye mu cyumweru gishize ariko baregwa n'ubundi bugizi bwa nabi bwakozwe mu murwa mukuru w'ubukungu w'igihugu kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu iyi nkuru ya radiyo yanyu ijwi ry'amerika yayifashijwe n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwa mbere umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yemeje ko inyuma y'itegwa rya grenade ku buterere komine ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura igipolisi cyakurikiranye abakoze icyo gitero babiri bakekwa ko ubwo bubisha baciye bahagarikwa ariko warabunguruje mu muduga arabacika n'aho iyo modoka yahavuye ifatirwa mu nyakabiga isaha zitanu n'igice z'ijoro bafatira ngaha mu gisagara cya bujumbura mu nyakabiga ya gatatu muri karitsiye ya gatatu ku ibarabara rya gatandatu imodokari bakunze kwita probox isanzwe yariko imparati itariyo i cumi na gatandatu mirongo icyenda na gatandatu a iyi ni imparati itariyo bakoresha mu kwiba ko imparati yayo y'ukuri twayiberetse iyi modoka bace bayisangamwo karuhariwe zibiri uwitwa irambo na jean marie hamwe na Hakizimana Gaston anzwe bakoresheje nkoho mu gukora ubuvuzi bwa nabi n'ayo magrenade fatira muri iyo modoka nyene nkoho karashinikove imwe sanduku z'amasasu bibiri hamwe n'ikindi carimwo amasasu ashika ku cumi n'umunani opc pierre nkurikiye avuga ko amatohoza yabandanije muri iryo joro abafashwe baciye bavuga umukuru wabo aba mu ruziba nawe akaba yaciye afatwa igipolisi cy'u Burundi kikemeza ko yarasanzwe arondegwa mu bugizi bwa nabi butandukanye baciye bavuga yuko hari uwundi bakorera mukuru wabo yitwa Majambere Musafi batazira moses uyu rero moses eh, asanzwe yarigeze no kuharonderwa cyane kuri ubu sumanye no kwibisha ibigwanisho rero nawe yaca afatwa mbere muhiriwe aha mu ruziba baca bafatiraho imodoka izi bakunze kwita lactis mbere basanga muri iyo modoka naho harimo n'imenota aka kagozi k'abapolisi bakoresha mu gufata inkozi z'ikibi keretse ko uwo mugwi wagirizwa gutera igisasu ntezwantoke ku buterere cyakomerekeje abantu cumi na bane harimo batanu bakomeretse cyane mbere umwe akaba yaritabye imana yashikanywe kwa muganga umuvugizi w'igipolisi avuga ko uwo mugwi ukora n'ubundi bugizi bwa nabi nko kwiba bakoresheje inkoho atanga akarorero ku gitero cyakozwe mu kinama aho itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatandatu nk'igihe cy'isaha umunani z'ijoro mu kinama muri karitsiye ya bukirasazi ya kabiri abasuma bashika kuri batandatu bitwaje inkoho zibiri za Karash- za karashinikov batera ku rugo rw'uwitwa ndikumagenge george bamwiba amafaranga y'amadolari y'abanyamerika ashika ku majana umunani na mirongo itandatu hamwe n'umuriyoni w'amarundi telefone ngendanwa zine n'iteleviziyo imwe n'agasakoshi kajya bagendana mu mugongo aha kugira ngo ntibafatwe bariko barasubira inyuma bararashe amasasu ashika kuri cumi n'umunani ariko ataco yonoye ikindi gitero bagirizwa nicyakozwe ku buriro bwo mu kabondo ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa ndwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'icyakozwe mu gihosha ku igenekerezo rya gatandatu kuno kwezi ku kazu k'idandarizo aho hose ibyo bitero byakozwe n'abitwaje ibigwanisho kandi akaba atawe bakomerekeje atari kwiba amafaranga atashoboye kumenyekana igitigiri n'amatelefone ngendanwa pierre nkurikiye amenyesha ko amatohoza igipolisi cyagize yerekana ko uyu mugwi ugizwe n'abantu benshi kandi bafise n'ibigwanisho bitandukanye uyavugira igipolisi akavuga ko amatohoza abandanya kugira abakorana n'ako kagwi eka n'ibyo bakoresha mu guhungabanya umutekano no kwiba bituzwe mu gisagara ca bujumbura asaba uwo bazi inkozi z'ikibi zihungabanya umutekano ko yobishikiriza abajejwe umutekano ku neza y'umutekano w'abanyagihugu n'igihugu mu kwezi kwa gatanu muri zone kamenge mu buraro bw'igisagara ca bujumbura abantu babiri barapfuye cumi barakomereka mu gitero ca grenade ku kirabo kizwi ku izina kwa patrick muri kartiye tw'inyoni iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaha indwi gushika izaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ambasaderi w'uburundi muri leta zunze ubumwe za amerika hano i washington godonce sindayigaya aratangaza ko ikibazo cy'abarundi birukanwe muri amerika kubera ibyaha baregwa bitandukanye kigiye kubonerwa umuti amerika ivuga ko uburundi bwanze kubakira bityo biba intandaro y'icyemezo cya amerika cyo kwimaviza abarundi muri rusange keretse bamwe na bamwe nk'abadiplomate ambasaderi sindayigaya yahaye ikiganiro cyihariye ijwi rya amerika yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije aratangira avuga uko imigenderanire y'u Burundi na leta zunze ubumwe za amerika yifashe muri iki gihe imigenderanire hagati y'uburundi na leta zunze ubumwe za amerika muri ino minsi navuga yuko imeze neza cyane cyane aho duherutse gukorwa aya matora abantu bose bashimye na amerika irimo Eh, imigenderanire imeze neza cyane mwabonye yuko abarongozi ba amerika barungitse ubutumwa bavuga bati turashimye ingene amatora yagenze turashimye eh, ingene inzego ziriko zirahaja ingene ubutegetsi buri buhererekanijwe mu mahoro n'umutekano ivyo rero bitwereka yuko ari intambwe ikomeye kugira ngo imigenderanire imere neza gusumba kuko nka twebwe tuba dusanzwe ari ku kazi ga- dukora tuba twifuza yuko naho ari myiza iguma iba myiza gusumba mu ndwi ziheze leta zunze ubumwe za amerika zaratangaje ko zifashe ibihano byo kudaha viza ubwo ni uburenganzira bwo kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika abarundi ku barundi keretse abarundi canke abandi badiplomate iyo ngingo ahanini ikaba yavuye ku kuntu leta z'ubumwe za amerika zivuga ko uh, leta y'uburundi yanse kwakira abarundi birukanywe muri leta z'ubumwe za amerika kuko bagirizwa ivyaha muri iki gihe ico kibazo cifashe gute ico abantu bakwiye kumva ca mbere eh, ko iyo vyerekeye abarundi baba bari ngaha muri amerika twebwe nk'ubuserukizi murabizi yuko dutegerejwe ica mbere na mbere gukingira abarundi abarundi n'ivy'abarundi ukwirukana rero iyo gize imbere nabo mbaje kuvuga gutyo nca nongera ko yuko abarundi nabo nyene bahamagariwe kwigenza runtu kurikiza amategeko y'aho baba bari ico ni ikintu umukuru w'igihugu mushasha cyubahiro evariste nishimiye aheruka gushikiriza avuga ati bantu muri mu bihugu bindi muhabe mu mutekano musonera amategeko ati kuko nta nduru dushaka mu ncamakereko yavuze yavuga ati uwo bizocokera akabona ko ibyo akora ntakore umugabo uwo bizuburira nawe nataha iwabo kandi tuzomwake kuri abo barundi rero twebwe icyo dukora turahita tukaraba yuko ari abarundi koko hanyuma abo dusanze atari bo tuti aba bantu si bo rabira ahandi mugabo ku matoza turi kuturagira ko turakorana rwose hafi na hafi n'ababijejwe ubu rero ni ni dosiye ni ukuvuga nti iriko iratera imbere kuko turiko turaraba abo twumvikanye ko neza atagatozi ndibaza uburundi buzobakira aho nta n'inkeka mbere irimwo buzobakira abo barundi muri iki gihe baba bari he bari muri leta zimwe za amerika baridegemvya mu ngo zabo canke bari mu mabohero kenshi kenshi bene abo barundi urakoza ko ico kibazo kenshi bene abo barundi baba ari abantu bagirizwa ivyaha ivyaha biri kwinshi ivyo ngira ngo sinigwa ndabijamwo kuko bwabo kenshi baduhamagara iyo bari mu munyororo kuko baba hari ibyo bagirizwa amategeko niko abivuga mugabo ikinagire nongere ko nuko twari baratwumviriza wavuga ati ibihano abanyamerika ni ibintu bakaramwo cane byo kuvuga iyo habaye akantu na gatonya uza wumva ngo ibihano ivyo rero si twebwe gusa bishikiye mu maze iminsi muvyumva baba abanyaburayi canke abandi ukaza wumva ngo ibihano kuri ibyo by'abantu nabo baba babaye mu gihugu cyabo bitandukanye n'amategeko birakunda guca naho nyine twebwe ubwa mbere rero bishikiye mugabo tweho turiko turabivugana neza ahanagere rero menyeshe abantu batwumviriza yuko ico ari ikibazo kigiye kuva mu nzira mu mezi atarenze abiri muvuze ko abo bantu atari abarundi kandi kenshi na kenshi bafatwa bafise amapasiporo y'abarundi ivyo mubisigura gute kw'isi yose nta hantu na hamwe uzosanga hatari ubusuma ivyo rero tuca tubishira mu busuma tugaca dusaba inzego zibijejwe ibujumbura zikabiraba neza zitonze hanyuma uwo dusanze ari ubusuma ubu murumva yuko atari umurundi mugabo akaba yarivye pasiporo y'uburundi uwo ntiduheza ngo ngo tumuharure ntitwumwakira kandi ivyo namwe ngira ngo muravyumva intumwa idasanzwe ya leta z'ubumwe za amerika mu bihugu vyo mu biyaga binini vya afurika uh, john peter farm yaragendeye burundi araheza arabonana n'umukuru w'igihugu mbega inyuma y'ahatahukiye muri amerika muwamaze kubonana n'uyu mutegetsi ego uguserukira leta zunze ubumwe za amerika mu biyaga binini farm araherutse ibujumbura nivyo rero bica bijyana na ya migenderanire nariko ndababwira turiko turanagura yarabonanye n'abategetsi yarabona n'umukuru w'igihugu ahanini bavuganye byerekeye ya migenderanire turako turavuga kuko turakeneye twese nk'uko leta zunze ubumwe za amerika zonyine zabivuze turakeneye kwinagura kugira ngo itere imbere igatera imbere kugira ngo iteze imbere abarundi n'abanyamerika kuko nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze imigenderanire dushaka ni imigenderanire yubaha ubwigenge bw'igihugu icyo ari cyo cyose na kare niyo ngendo isi yihaye kuva muri iyi myaka mirongo itanu mirongo itandatu iheze tugarutse kuri ba barundi bariko barirukanwa murashaka kutwibutsa igitero cabo bangana iki ni bake cane ni bake cane eh, ntihenze boba ari nka cumi na babiri urumva yuko ico iyi atari ingorane i- ikomeye ntihagire abibaza ngo ni amajana n'amajana oya ni ukuri ni ni cumi cumi na babiri kandi abo n'abantu i- i- ivyabo bigiye kumera neza muri ino minsi ni uko kugira ngo eh, ntihagire ibyo ibyo rero twubipfa nta nta bihugu bishobora gupfa ibintu nk'ibyo mu kandi ari ikintu dushobora gukora twitonze tugatumvikana twese igihe cyose habonetse leta nshasha umukuru w'igihugu aragendera ibihugu bicuditse n'uburundi mbega umutegetsi mushasha general evariste ndayishimiye azogendera leta zunze ubumwe za amerika ryari ico rero eh, kumbure reka novuga nti reka turindire nk'ubuserukizi bavyifuza eh, turabitegura ariko rero eh, murabona novuga nti ubwa mbere ho hariho hariho iki kiza ca coronavirus iyo ni ingorane mu zindi ubwa kabiri murabona n'amatora yose ntarahera neza inzego ntizirajaho zose neza eh, hacasigaye amatora y'abasenateri ni uko ndiyumvira rero yuko ubu mu vyihutirwa eh, sindi umuvugizi w'umukuru w'igihugu mugabo ndiyumvira neza yuko mu vyihutirwa ari kubanza gushira ku murongo ibintu n'ibindi inzego inzego nshasha ziba ari zatowe canke ziba eh, ari zishirwaho n'umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe hanyuma rero ivyo bi- ni- nivyahera rero tuzoheza duce twiyumvira rero eh, bene izo ngendo kuko umukuru w'igihugu na kare igikenewe si urugendo igikenewe ni ikiri muri urwo rugendo ico urwo rugendo ruba ruvuze n'ikivamwo ico rero nobishura kuri ico kibazo canyu Eh, mu gusozera ah, ambasaderi sindayigaya nashaka mutubwire niba eh, ikibazo kiri hagati y'iradiyo hejuru ry'amerika n'urwego rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo mu burundi sense kiri mu gutora inyishu mbega ico kibazo ndazi ko mwagikurikiranye ico kibazo kizotora inyishu ryari Eh, ico ni ikibazo eh, nk'ubuyobozi dukurikirana cane naco nyene Eh, mugabo nk'uko nigeze kubivuga mu minsi yahera twebwe two- twofasha twofasha kugira ngo kije mu buryo mugabo kitwebwe tugikora kuko murazi yuko hariho eh, sense nk'uko mwabivuze urwego rujejwe bene ivyo bibazo i burundi mu gihe rero ha- tuzabona ko ari igihe ciza twebwe nk'ubuserukizi twiteguye cane yuko iradiyo iyo- iyo radiyo yanyu ya- ya- ya voix d'amerique zo ari- ari icifuzo kihari ubu twiteguye neza gukorana twiteguye gu- gu- kuba eh, bimwe bita intermediaire eh, mu gifaransa kugira ngo eh, dutore inyishu kandi buga nta ridatorerwa inyishu ridatorerwa inyishu nimba harabaye kutumvikana kuri kimwe kiriya nibaza yuko iba iyo radiyo iba sense eh, bose igiko- ari ukuvuga ati reka turere twogikuraho kugira ngo twumvikane ubuserukizi rero twebwe turi- twiteguye kandi tuzofasha ico twaracemeye ambasaderi Gaudence sindayigaya aserukira leta y'uburundi eh, i washington dc muri leta ya amerika murakoze cane rwose ku kanya mwaduhaye nanjye ndabashimiye cyane ndashimiye n'abariko baratwumviriza
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru nahumurije mbashimiye ko mwayateze amatwi twayabateguriye kandi tuyabagezaho genda bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc turi buri wese iwe mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama